mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda uno musi ni umunsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tuganira ku bijanye n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme hari ababona ko umwuga wo kuroba amafi mu kiyaga tanganyika ari umuziro ku bakenyezi canke abigeme abandi bavuga ko ari bimwe mu bikorwa n'imico kirundi eh, ikumira abakenyezi abo bakabona ko mu gihe bikiri uko hari ubundi buryo abakenyezi bashobora gukorera muri urwo rwego rw'urudandazwa rw'amafi bakiteza imbere ivyo bivugwa n'ishirahamwe united for children burundi bw'uno munsi yigisha abakenyezi umwuga wo korora amafi mu bibanza vyateguriwe ico gikorwa mwebwe none mubona abakenyezi bafise- bafise inguvu n'ubumenyi bwo korora bwo kuroba nako muri tanganyika borekurirwa kubikora hamagara mu kanya muri aka kanya nyene mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri isanga nimero ni ya yindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe nimero ni ya yindi nyene ndayisubiramwo hano i washington nimero ni 001 kabiri 0 kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na oriane itanga ishaka hari ababona ko umwuga wo kuroba amafi ukiri imwe mu bikorwa n'imico kirundi ikumira abakenyezi urongoye urunani rw'abarovyi mu burundi asigura ko ahanini abakenyezi bakumirwa n'uburyo oh, bwo kuroba budateye imbere mu burundi twumve ivyo bamwe n'abandi bavuga kuri iki kibazo mu nkuru yerekeye umwuga wo kuroba mugenzi wacu diane ndonse yadushikirije ku munsi wa mbere w'iyi ndwi
aha ni ku nkengera y'ikiyaga cya tanganyika muri komine rumonge iri mu buraruko bw'igihugu imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko icyo gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro barashobora kuvuga ati iyo utashe imuhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda uca mu yandi mayira bijanye no kubonana n'abafiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse baka- Ku- kubonana cyangwa gukora imibonano Eh, mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina eh, n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamwo ndibaze ko akazi muri ico gihe koba kabaye nabi bivanye n'ukuntu uwo muziririzo mu kazi k'ikirovyi wamyeho noneho kuba umaze kugakora hari ibyo wowe warabonye byigeze gushika mushobora kuba mufise nk'ibyemezo yuko hamwe bishitse nyine umwimbu utosora kugenda neza babivuga uko babivuga uko tukabifata uko mbwa tuzi ko ari umuntu yabifitiye ubuhamya neza sindari bwabigeze nanjye ngo nda- nanjye racha n'umwenga nobitinya uko nyene
nubwo biri uko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burobyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba mwarushe reka baturekurire natwe barokore turobe namwe mu ruhuko kuko barobeye ntabwo iraroba bagore nabo none wowe kwawe woro yego babyemeye ndashobora kuroba bande babikwemerera abo hejuru b'inzego zo hejuru abarobyi oya abarobyi nibo bemera yuko abagore aba ari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru ati abagore ntibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari uwundi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira nk'uyu afatira ku muziro ntabyo boshobora none iyo miziro niyo Eh, niyo yo ku- iy'abagore kuroba ntabwo boshobora kuyinzira muri kaboneka
eka n'aba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cyihariye abagabo ku ruhande rw'iwanjye nshakazi kuroba ntabwo ndashobora kuko bisabwa ingufu igiti kiraye ishusho yo gutarika urumva hari ibintu bakora mu mazi gukwega urusenga ntabyo ashoboye none ndabava nza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo ashoboye nshaka akazi ishoboye ni kurima ni kudandaza cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwokwemerera kuroba oya wumva aho ni ya nkoko y'ibirenganya insake kuva kera hamwe haroba abagabo abagore ntibayigeze baroba none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo oya basi icyo ntigishoboka abo babisaba barabikora tubirabe niyo twabona umwuga ko barakora ko utera uzi imbere abakenyezi natwe bazatugisha natwe tubikore urumva rese abagabo babakumira muri ako kanya baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi Eh, ariko namwe ngira mu basumba ahandi kuvyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato twabishobora twogerageza ariko idashoboka genda ba kapitene nkabatwara mu kuroba yego mwoja hagati mu kiyaga mugasoza ubwato Eh, gusoza none biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu burundi gaburiyeri butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushyirwa mu ngiro mu bisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi mukaba musanzwe muzi ko uruhigi icyo gihe rwagendana n'ibintu by'ibigenzo by'amareba Eh, muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore ada ku ruzi nta mugore adakora akora ku bwato mugabo urumva ivyo byari bya kera byari byo bi- bi- ibintu ba kera baziririza ubu rero aho abantu batangiye gusimukira ivyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa bu- biruhisha kandi bisaba ingufu abo benshi baba bake bake barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nabo nyene bavyipfuza mu mvugo barabivuga ariko binibwa ko vyobagora gushira mu ngiro
uburobyi bwo mu kiyaga tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha cumi n'imwe y'umugoroba abarobyi baba bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha zibiri z'agatondo uwurongoye urunani rw'abarobyi gaburiyeri butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere iyi ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya rumonge diane ndonse ijwi rya amerika
arakoze cyane mugenzi wacu diane ndonse yateguye iyo nkuru abo mu ishyirahamwe united Cho- for children burundi bw'uno munsi ah, ishyirahamwe ryihaye guteza imbere umwigeme n'umukenyezi bavuga ko atamiziro nk'iyo yo- yo kutemererwa kuroba ikwiye kuguma ku bakenyezi ariko kandi bati mu gihe hakiriho ah, abakibona ko umwuga wo kuroba amafi mu kiyaga tanganyika ari uw'abagabo gusa bavuga ko umukenyezi ashobora gukora umwuga umeze nkawo ah, kandi wofasha- wobafasha kwiteza imbere ni mu gihe iryo shyirahamwe rikorera mu karere ka buterere eh, ku nkengera z'igisagara ca bujumbura wigisha abakenyezi bahora mu buzima bwo kudandaza imibiri yabo umwuga wo korora amafi bruce narcisse naze u- um, ajejwe umugambi wo korora amafi eh, mu mugambi wagutse wiswe turashoboye Eh, niwe mutumire wacu ah, uri mu kiganiro cy'uyu munsi aratwiganira ibikorwa bakora ah, mu gufasha abakenyezi kumenya korora amafi n'ibindi twakire umutumire Eh, bruce narcisse naze tuguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga alo bruce eh, uratwumva
yego ndabumva ndaba- ndabahaye nyiriwe Eh, mwiriwe neza Eh, Bruce wumvise iyo nkuru twumvise ku matati bamwe babona yuko umukobwa umukenyezi adakwiye kuja muri tanganyika Ah, haracyari impari rero zo kwemererwa canke kutemererwa gukora uwo mwuga ah, mu kiyaga tanganyika tureka tuganire ku mwuga wo korora amafi abakenyezi bashobora gukora Ah, ku batamenyereye amafi yorogwa gute mu bisanzwe
ubwo muri make tuvuge muri make ibijyanye n'ubworozi bw'amafi nyine bukorwa gutanga ubworozi bw'amafi bukorerwa ahantu byoroshye ko hasika amazi byoroshye ko hasika amazi hanyuma umuntu amaze kubona ikibanza ko byoroshye kurengamwo amazi haraba ibikorwa bijyanye no kurinda ikibanza gutegura ikibanza aho umuntu ashobora korora ayo mafi umuntu amaze kurinda harabaho kuraba ko amazi ashobora gusikana umuntu amaze gushyiraho amazi akwiye hariho hariho ibijyanye n'amafi amafi amafi yaba y'inka yaba y'ingurube yaba ibindi umuntu ashobora gushyiramo muri ibyo binogo kugira ngo amazi ashobore guhindura ibara mu gifaransa bavuga ngo barabe nyine ashobora kuba satirize igihe amazi aba yahinduye ibara amazi yahinduye ibara niho hataboneka udukoko bita udufitopulanto hejuru y'amazi rero utwo dukoko turacika nitwo turafasha mu kuba indya z'amafi rero umaze gushyiramo ayo mazi ayo mazi yahinduye ibara ushyiramo amafi ayo mafi ushyiraho ni buba ari ubwana bw'amafi bita ubaleve mu gifaransa buri bufi bukiri butoyi ni bwo ushyirayo hanyuma umaze kubushyirayo hakahasigara igikorwa cyo kubandanya kugaburira gushyika igihe cy'amezi atandatu niyo haba hageze kuroba amafi
ego none kwimba ibinogo no gushyiramo ayo mazi byofata igihe kingana gute kugira ngo mubyigishe abakenyezi n'abigeme baza mu ishyirahamwe ryanyu bifata igihe kingana gute gutegura ibyo bibanza
ego si ibikorwa bifata umwanya munini ariko bivana n'abo uri kurabyigisha urabyigisha ingene bangana kuko twebwe nka twebwe byafashe byafashe ukwezi bivanye n'igitugiro cyabo twari ko turigisha ingene bangana ego
ego none amazi bavuze ko bagomba gushyiramo amazi amazi bayakura hehe bari hafi ya tanganyika amafi nayo bayakura he bayagura hehe
ego navuze yuko iyo ugomba korora amafi uraba ahantu hari ikibanza cyoroshye gusikamwo amazi iyo iyo ari ahantu hari ari hafi hafi y'uruzi aho umuntu ashobora kukuba kugira akanari bikuramo amazi make y'uruzi iyasikana aho hantu niyo ushyira iyo bavuga inyanja ry'amafi mu gifaransa ni leta hanyuma hageze hageze ko ayo mazi aza araza mu kwinda ibinogo mu kwinda ibinogo urashyiraho itiyo itiyo ishobora kwinjiza amazi ugashyiraho n'indi tiyo ishobora kuyasohora igihe ushaka kuyasohora hanyuma amafi nayo hageze kuyashyirayo hariho abantu basanzwe bakora ubworozi bw'amafi ubworozi bw'abana b'amafi ariyo bita amaroze nibo umuntu ajya kuyagurira hano agasaza akayashyira muri ibyo leta yateguye
yego urakoze cyane mwumvise mu nkuru mbere ko tuja mu kuganira mu bijyanye n'abakenyezi n'abageme muri ko murafasha kuko turabishimika ko cyane uno munsi twumve ingene muri ko murafasha n'indi migambi mukora nabo ikibazo cyerekeye uku kutemererwa kuroba muri tanganyika mwebwe mukibona gute mukivuga ku iki kuko hari imigenzo hari imico mwe mubibona gute bore kurigwa kuroba amafi muri tanganyika mu gihe bataba bari barakora uwo mwuga wo korora ayo mafi
twebwe twebwe nk'ishyirahamwe y'isi bumu aho duhagaze kuri icyo kibazo tubona yuko mu bisanzwe ikibazo cy'imigenzo cy'imigiro kitagikenewe cyane ku bakenyezi kuko kuko nabo nyine barabishoboye nk'uko umugambi nk'uko umugambi wa wacu witwa ujyanye n'ibyo korora amafi witwa turashoboye tubona yuko ibyo by'imigiro bitakiraho n'abakenyezi babishoboye kandi cyane tubona yuko nabo bareka bikunze nabo bagatangura kujya muri uwo mwuga wo kuroba uretse ko bashobora no kuyorora ariko bakajya muri uwo mwuga wo kuroba muri tanganyika
cyane cyane ko nko korora amafi birafata igihe kirekire kugira ngo bashobore gusarura bashobore kugira umwimbu none tugarutse kuri aba bakenyezi mufasha ni igiki cyatumye mutora gufasha abakobwa cyangwa abakenyezi bari mu buzima bwo kugurisha imibiri yabo ngo mubigishe umwuga wo korora amafi
ubwo murakoze kuri icyo kibazo twebwe nk'uko mwabivuze dukorera muri zone ya buterere ku nkengero y'igisagara cya bujumbura twaritegereje dusanga muri ibi bice hariho abakobwa benshi ubuzima na buranse bamwe babyariye muhira ba- abandi ba- ba- bajya muri ubu- muri ubu buzima bwo kudandaza imibiri yabo Tu- turitegereza gusanga yokunda barafite icyo bashoboye yokunda ko bava muri ubu- muri ubwo buzima eh, bikunze ko baronka ikintu gishobora kubateza imbere rero twararabye muri aka gace dusanga abo bantu baragwiriye kandi dusanga birakunda birakunda yuko bava muri ubwo buzima baronse umuntu abafasha akabaha akabereka ikindi kintu bashobora gukora rero twabonye twabonye inengo ibintu byo korora amafi bimenyerewe cyane muri iki- muri iki gihugu bimenyerewe cyane na cyane cyane ku bakenyezi gusa tura- turaraba dusanga birakunda ahubwo ko uwo mugambi wotumbera bo tu- tukerekana ko nabo bashoboye kuko uyu mugambi nawe witwa turashoboye
yego Ah, uri- twumvise ko nk'uko twabivuze mbere birafata aka- ikiringo kitari gito kugira ngo bashobore kuronka umusaruro bashobore kuronka umwimbu muri ayo mafi baboroye none hari ibindi bikorwa bashobora gukora mu kurindira ko amafi ah, akura amafi ashobora ku- ku- kugira umwimbu ah, mu ishyirahamwe ryanyu ibindi mubafasha ni nk'ibi
ego nk'uko nk'uko twari twabivuze uyu uyu ni umugambi wagutse wagutse witwa turashoboye ariko urimo imigambi myinshi harimo abiga gusona harimo ibyo kubyigana no kuguranana ariko kubera twibanze tu- turiko turibanda kuri ibi byo korora amafi twa- twaragize twaragize igihe tw- twagira ibyo binogo by'amafi twarubatse hejuru hejuru ubuzu bw'inkoko umuntu ashobora kororeramo inkoko rero u- u- ubwo buzu buri hejuru y'ayo ma leta y'izo nyanja z'inkoko rero abo abo bakobwa icyo baba bariko barakora mu kurindira ko umusaruro w'ayo mafi uboneka ni uko icya mbere ni uko baba- babandanya bagaburira ayo mafi hanyuma ikindi nacyo ni uko babandanya bagaburira inkoko zabo ziri hejuru kandi ni uko izo nkoko nazo zirabandanya guta amagi kandi ayo magi ziriko zirata ni uko bonyene bonyene biteza imbere muri ayo magi nibo bayagurisha bagakuramo uburyo bushobora kubafasha ibintu kanaka Mm.
ibyo bikorwa bariko barakora Mm. ni ukuvuga ko aho hejuru y'ibyo binogo mwarashizeho inkoko zita ama- zita imyanda mu- muri ayo mazi Eh, nabyo nyine urumva bariko bariga korora inkoko nabyo nyine nibyo bariko barakora muri iki gihe
ego nibyo bariko barakora mu gifaransa bayita elevage asosiye Mhm.
mu gihe mu gihe inkoko mu bisanzwe igihe zirekura umwanda wazo ugakorekera mu mazi igihe uriko urakorekera mu mazi ibyo fi zira- ziraprofita kuri uwo mwanda uriko urakorekera mu mazi kuko usanga ari ifungurwa kuri ibyo Mm. Yego.
Ego.
N- none aba ba- abakenyezi aba bigemeye muriko murafasha aho mu buterere eh, umwuga wo korora amafi mubona bawukunda barawakiriye ah, mubona ba- ba- babikora gute
rero ikibazo cyiza ubusanzwe kuva kuva tugitangura gushyika ubu turabona ibintu iyo biriko birajya ko biriko biragenda neza kuko uravye barabyitaho cyane barabyitwararika baritwararika kujya kureba amafi yabo ku munsi ku munsi nta munsi ugenda baritwararika cyane kugaburira ayo mafi n'inkoko biraboneka cyane navuga yuko bari bari impike cyane muri byo kuko twarabanje kubasigurira imbere y'uko babyinjiramo twarabanje kubasigurira akamaro kabyo barakumva rero umuntu araba aho bigeze turabona yuko biriko biragenda neza dogita nk'igihugu bashobora gukuramo umusaruro kandi bikabagirira ikimazi no mu buzima bwa minsi yose Mm. murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Eh, turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme turi ko turihweza ah, umwuga abakenyezi bashobora gukora umwuga wo korora amafi ah, nk'uko umutumire wacu yabivuze utamenyerewe cyane eh, mu burundi cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme Ah, reka tuje ku mirongo ya telefone duha akaryo abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro abatwumva murashobora guhamagara telefone ni ya yindi nyene eh, rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe murashobora kutwakura tukabahamagara mu gaterera reka duhere ku witwa claude claude uratwumva
ndabumva neza amahoro amahoro duhamagaye uri hehe
ndi mu rwanda ndi mu karere ka nyagatare Mm, ikibazo canke iciyumviro
ni ukuri ndumva ibintu ari byiza ibintu ni uburyohe pe kuba kuba n'abagore cyangwa abakenyezi yuko mubivuga babaha ijambo bakabaha agaciro nabo bakabareba imirimo yatuma batajya mu burayi cyangwa mu burara ni byiza ni iby'agaciro rwose abo bayobozi ndabashyigikiye abo bantu ba- baha agaciro abagore kuko nta nta mwuga umuntu wese atakora buriya amafi benshi baravuga ngo ni iby'abagabo ngo ni imirimo y'abasore abakobwa bagateshwa agaciro buriya rero i- leta ishyigikira abagore cyangwa abantu bose bashyigikira abagore baba bakunda igitsina gore kuko we- twese niho duturuka abagore nibo bo duturukaho tutabaha agaciro ntacyo twaba dukoze buriya rero naba- nabashimira cyane ku bw'icyo gikorwa bakoze rwose nabashyigikira nanjye nifuza ahubwo ko byagera n'ahandi no mu bindi bihugu bigafata intera ndabashyigikiye cyane murakoze kuri icyo kiganiro urakoze cyane claude aho mu rwanda Eh, tubandanye twakire n'uwitwa innocent amahoro neza innocent
ko ndakumva Mm, uraho urakomeye uhamagaye uri he
ngira inzu icyumba inzu nyinshi Mm, terera ikibazo cyangwa icyiyumviro
kuko turashimye ingene biyumviriye gukora icyo gikorwa cy'uko- cyo korora amafi tugasaba yuko buhamagara n'abandi bakishadikanya kugira bafatikanye nabo bo korora ibikomeye bakorora neza kandi icyo gikorwa turabishimye rwose rwose ba- nk'abandi nk'abafite icyiyumviro nk'abo ko bafatikanya nk'abo nyine bakaza baragira nk'amashyirahamwe nabo nyine bakaza barorora nk'ibitungwa n'ibintu byinshi kugira nabo nyine biteze imbere rero icyo bikorwa nicyo twashaka nabo nyine tubashimire yuko bageze intambwe nziza hano mu gihugu cyacu cy'uburundi cyenge niyo ntererano nari mfite
urakoze cyane rwose Yego.
samuel Ah, urantunga ni innocent ni innocent twakire samuel ku murongo niwe akurikira samuel uraho neza
niko ndaho
uduhamagaye uri he
Eh, ndi mu kirundo i bwambarango Mm. ni byiza cyane kumva ibwambarango ko muriko muratwumva ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, nagira nshimire umutumire wacu Mhm.
ndamubaza nti mbega iyo abagore bari mu bintu by'amashyirahamwe yo korora amafi murafise intunga ite- ibintu mubagezaho cyangwa ubushimwe mubashimisha kugira ngo n'abandi baronke ingufu zo kugira ngo ba- baje mu iryo shyirahamwe Mm.
canke iryo shirahamwe yo mashirahamwe yo bari mu burundi bwose hamwe ata abandi bose boyajamo atangorane Mhm. Mhm.
rega nico kibazo urakoze cyane innocent Ah, samuel samuel urakoze cyane ego eh, tugarutse kuri mwebwe bruce eh, mutumire wacu duhereye kuri claude claude muri, muri rusange yabateye intege na innocent arabatera intege eh, ariko eh, innocent yashimitse cyane ku mashyirahamwe kumbure mushobora guko- gukorana nayo hari ayandi mashyirahamwe muba mukorana nayo akora nk'ibyo mukora Ah, samuel yabajije niba hari ubushimwe mushobora kuba muri kumurategekanya kuzoha abigemeye kugira ngo mubatere intege hama n'abandi bazoshobore kwinjira muri uwo mwuga muri ibyo bikorwa
ubwo murakoze ku kibazo kijya mu bagize samuel ubwo murakoze mu bisanzwe bivanye n'aho tumaze gutangurira gukora nta gihe kirekire turamara dukora numva yuko ata- atarindi shyirahamwe muri ibi byo korora amafi turiko turakorana turiko turakorana nitwe turiko turakora ubwacu uretse ko bitoba bibi turonse abadushyigikira muri iki gikorwa cyo cyo kwereka abakenyezi ko bashoboye ubu twavuga yuko tu- iki gikorwa atarindi shyirahamwe turiko turagikora turiko tugikora twenyene hanyuma ibijyanye no gutera intege aba aba bakenyezi turiko bari muri uwo mugambi ego ego turiko turategura kuraba abariko baritanga cyane gusumba abandi abariko baritanga cyane gusumba abandi muri iki gikorwa cy'ubworozi bw'amafi na cyane cyane muri uyu mugambi wabo barimo wa turashoboye turiko turaraba igihe igihe cyo kwimbura nk'uko mwabyumvise kugira ngo barobe harahera amezi atandatu rero turabindiriye igihe cyo kuroba kigeze tugakorana nabo dutegereza gushimira abakenyezi cyane cyane bajye babitanze gusumba abandi kugira ngo tubatere intege nuko
samwari yabajije kandi niba hari ahandi mushobora kuba mu- mu- wavuze ko mugitangura igikorwa si amezi menshi cyangwa igihe kirekire mukora mutangiye gukora murategekanya gukora hagati mu gihugu naho nyine ndibaza ko nk'uko mwavuze niba ari hafi y'ahantu hoba hari amazi mutegekanya gukorerayo
ubwo murakoze cyane musanzwe icyo ni icyiyumviro cyacu kandi kandi nyamukuru turifuza cyane kwagura uyu mugambi tuyishyikiriza abakenyezi bose mu gihugu cyose mu burere bwose bw'igihugu na cyane cyane mu- mu gihugu hagati turagomba gushikayo twatanguriye ngaha kubera twabona bikenewe cyane kuhatangurira ariko uko umugambi uzorushiriza kwaguka uko tuzobona tubishoboye kandi nitwamara kuronka abadushyigikira cyane muri uru rugamba rwo kwereka abakenyezi ko bashoboye muri ibi bijyanye no korora amafi turifuza cyane kwagura iki gikorwa kigatira mu gihugu cyose no- no mu- no hagati mu gihugu Mm. Eh, ndakubaze bruce muri iki gihe i bujumbura cyane cyane ahuri i bujumbura ah, amafi cyangwa indagara bigugwa gute ku masoko
ubwo umu- umuntu abiravye ingene biriko biragurwa muri iki gihe mubisanzwe bivana n'igihe mu- muri tanganyika bariko barareba ko haragera igihe ikiyaga bakacugara ntibasubire kuroba hari hari igihe ziba zabonetse n'igihe n'igihe zi- zibura ariko ku bijyanye n'igiciro cy'amafi cyane cyane kuba bariko kuba bariko barorora igiciro cy'amafi kiba ari ibihumbi bitanu ku kiro Mm.
ubwo Ego. Eh, birumvikana ko mu mezi ari imbere mutanguye kunguka cyane eh, urudandazwa rw'amafi n'indagara rushobora guteza imbere cyane abo bakenyezi n'abigeme muri murafasha
neza cyane Mm. No- none muraba eh, murabaha izindi nyigisho z'ubuzima bwa misi yose birumvikana ko murabigisha imyuga eh, izindi nyigisho za misi yose ko muri mu ishyirahamwe nk'ama- nk'ayandi mashyirahamwe menshi aha abakenyezi n'abigeme eh, inyigisho muba mubaha ni nk'izihe muri iki gihe
ubwo umusanzu ni ishyirahamwe ni ishyirahamwe united for children burundi burundi bw'uno munsi mu munsi bwo mu magambo make turafite imigambi myinshi yerekeye abakenyezi Si- si ibi gusa tubafasha n'iyi migambi yo korora amafi ku- ku- ku- ku- kuduga no kugurangana ku gusona ariko turabafasha n'ibindi byinshi ko mu- mu- muri yose bomu hari ababakurikirana ababakurikirana sinzi ko navuga ababagira kompanyuma psikologike mu gifaransa sinzi Mm, kivuga mu kirundi.
kubafasha ku bijyanye eh, n'ibikomere byo ku mutima ibyiyumviro n'ibindi
ego ku bijyanye n'ibikomere byo ku mutima turasaba ababakurikirana turasaba kandi ababakurikirana mu bijyanye mu bijyanye no gutunganiriza ababakorera akompanyuma juridike Mm, muba mu butungane Eh, mu butungane turafite kandi na- na- na- n'ababakurikirana mu- mu mu bijyanye na- n'amaviranse na- na- n'ihohoterwa bakorerwa mu mu maviranse bazesiroza Mhm. Mm.
Tura- turafite inyigisho rero zitandukanye bagenda bararonka hagati muri ibyo bintu nibyo birabafasha kugira ngo bashobore kubaho neza Tura- hariho hariho byinshi bigishwa eh, ibijyanye na- n'amagara yabo ibijyanye no kwikingira iki- ikiza cya sida ibijyanye no- no- no gutandukanya ibyaro hari ibikorwa byinshi bikoreka muri sibum aba- abo abo bakenyezi ba- ba- babonamo inyungu cyane Mm. murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi eliezer uraho neza
muraho muraho Mm. amakuru iminsi
ni meza ni meza cyane Mm, ni byiza duga ku ijambo
Eh, nabyo ndi mu kirundo mu bwamba arangwa Mhm.
ikibazo eh, icyo nashaka kuvuga Mm.
ndabanje ku- kuramutsa uwo mutumirwa wacu Mhm.
Eh, rero icyo nashaka kuvuga ni uko ni byiza ko umugambi ushobora kuba wogera mu gihugu cyose kandi ukagera ku bandi dufate nk'iwacu mu bwambarangwe n'uwo mugambi ukahagera Mhm.
Re- rero ikibazo nari mfise nashaka kubabaza urabona iyo umuntu atanguje umugambi cyangwa se entreprise arashobora kuvuga ati mu ko ndabutanguye ubu eh, muri demire vende zobangeza aha cyangwa se eh, nzobangeze ukuntu nzobangeze ku ku rwego ru- rungana nk'uko none none eh, boba bafise vizo iyihe nkumbure eh, nk'igihe baba barateguye bavuga ati igihe kinigi turabona tuzoba tugeze ku rwego rushimishije tuzoba tuzoba tugeze ko n'iburi buri hagati mu gihugu uwo mugambi uzoba wagezeho uba bafise nka uba- uba biyumvira nk'igihe cya ryari ukuntu baba bageze mu gihugu hagati Eh, iki- ikindi naco eh, ni uku- kwari ukuwo gutera intege abakenyezi cyangwa se abigeme ni byiza cyane kuba eh, nabo barashoboye icyo ni ikintu cyerekana ko eh, bashoboye mu bintu byose ndetse nta kintu batokora bagiye hamwe murakoze murakoze cyane elizere reka twakire na remo mbere ko mutumire yakwishyura remo uraho neza muraho neza Mm, amahoro amahoro amahoro mwaramutse mute turashima
yego Mm, duhamagaye uri hehe hama ikibazo cyangwa Eh.
icyumviro
Eh, ndi i kigali mu rwanda ku gisozi Mhm.
Eh, icyo wenda nangiye kubabwira nanjye abagore barashoboye pe sibyo ariko nyuma ni uko bajya mu mu bintu byinshi ugasanga nk'umwuga wabo bitewe n'iwe njye njye n'ibyo niga Nk'umu- nk'umwuga wabo ugasanga ba- ba- ba- ba- baciye ku ruhande bagiye mu bintu byinshi barawutatiriye ba- babaye nk'abaca ku ruhande biba- birengagije bimwe bigaga bimwe bakoraga wa mwuga bawo bakoraga kandi ikintu nagira ngo mbabaze Mm, baze aka- wata- uwo wata- mutumirwa ese ni Oh.
ni iki ki- ni ikihe kintu leta ifasha abo bagore baro- abakenyezi baroba amafi ni ikihe kintu leta ibafasha kugira ngo babikunde bakore umurimo wabo neza Mm. wotanga akarorero ga ga remo ah, ku bijyanye n'icyo kintu uvuze cereke yuko bashobora gukora ikintu kimwe ntibakirangize Du- duha akarorero tu- twumve neza ikibazo ko coba gihagaze okay njyewe wenda niga civil engineering mu bwubatsi sibyo reka ndetse n'ubisanisha ku- ku- kuri abo ngabo baroba amafi Mm.
tuvuge nk'aba- nk'abakobwa twigana barashoboye sibyo barashoboye mu byo twiga ariko aragiye aje kwiga ubwubatsi aranabishoboye turigana bakanaturusha amanota pe harimo abaturusha amanota turi n'abahungu baturusha n'izo puratike kuzikora ariko nyuma ugasanga ngo agiye kwiga ngo sarude biriya bino byo muri saro nawe arawuretse ugasanga bya bindi byo muri saro nabyo byiza icyumweru kimwe arabimenya umwaka agiye nawe mu bindi gutyo akagenda akora ama eshanje bitari bikwiriye icyiza ni uko baguma ahantu hamwe bakaguma mu murongo umwe bakaguma ku mwuga wabo niba ari uroba amafi agakomeza akaroba amafi akamenya ngo niwo mwuga uzatunga ukabatungira nabi agakuramo amafaranga aka- akarihira abana ku ishuri bakajyana mu mahinguriro ashobora kubafasha kuyatunganya neza mu mu nganda Mm. wavuze ikintu gihambaye cyane cerekeye nk'uko kuntu muri ko murigana nabo na bakagira injeniyere bakayiga baga- bakanaronka n'amanota meza abakenyezi n'abigeme ahanini iyo tuko turaganira barahura n'ibibazo byinshi abagabo n'abasore badahura nabyo kumbure nk'uyu yize injeniyere ugasanga ariko ararondera akazi ubuzi buhawe abagabo imbere y'abakenyezi ntivyo bari kimwe mu vyo bari biko birabate biraba guca intege mu kubandanya nko mu mwuga nk'uyo muri kumwe usanzwe umenyerewe gukora abagabo bonyine Eh, kumbure twobategera muri m- m- muri iyo nzira bashobora kuba bahura n'izo nzitizi abagabo cyangwa abahungu mudahura nazo ubyumva gute Ah, ikintu ikintu kimwe ku ku bako- ku bakenyezi Mm,
ni uko atigirira confidence atigirira icyizere mm, batigirira bati- batigirira icyizere ngo amenye n- nu- niba ari ugu tuvuge agiye gushushanya inzu ajye kuyenterepureta hano hanze kuri tere ajye kuri tere ajye kuyi- kuyikorera icyo cya twita setingi setingi arigira ubwoba avuga ati "Eh, se nanjye ndabishobora mm, kandi mu ishuri yabishoboraga usange acitse intege avuga ati njyewe se hariya ko ntabonamo akazi
mhm, mhm.
akayi- akitinya kandi nawe ku- ku- kubishobora bishoboye ahubwo ni bwa bwoba bagira bwose kwikumira Eh, urakoze cyane rwose remo ku ntererano zawe urakoze eh, murakoze namwe Eh, Bruce tugarutse kuri wewe um, Eli- Eliezer yabajije ku bijyanye n- n'ababafasha Ah, muri ko mudodora ku mi- ku miryango iyihe haba muri leta cyangwa mu yandi mashyirahamwe ah, kuko barumva ko muri bashasha ah, mwoba mu- mwoba mufise abakenyezi bangahe muri ko murafasha muri iki gihe muri ko muraronderera kubandanya mufashwa yanabajije n'urwego mubona mushobora kuzoba mwashitse ko mu myaka iri imbere niyihe ntego mufise mission na vision mufise mu myaka iri imbere
yego arakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza Eh, ku bijyanye n'abo turi ko turakorana nabo n'aho turi ko turadodora ibisanzwe twavuga twavuga yuko ata- atagihe kirekire cyane igihe cyo gitanguye Tura- tuvuga yuko tu- tugikora tugikora nk'abikorana ariko ariko twavuga yuko umuntu wese umuntu wese akeneye kwereka abakenyezi ko bashoboye arahawe ikaze nimba afite icyo yaterera muri uwo mugambi arahawe ikaze kugira ngo dushobore kuramenya guteza imbere umukenyezi tumwereka ko ashoboye hanyuma ikindi nacyo ku bijyanye n'aba- n'aba- n'abakenyezi ko turafasha iyo rubangana ubu muri uwo mugambi wo korora amafi bashika ku giti ku gitigiri cya- cy'abakenyezi ijana na mirongo itatu Eh, nibo twatanguranye nabo nibo twatanguranye nabo ariko nk'uko nk'uko ubukurikira abagize ikibazo cya intumbero dufite cyangwa intego cyangwa ibizo turafite turafite intumbero yo kwa yo kwagura uyu mugambi ugakwira mu gihugu cyose kandi turizera turizera cyane yuko a- bivanye n'ibikorwa tubona tu- tubona turi ko turakora atari ibintu bizotera cyane turizera cyane kandi turi ko turakora twibaza yuko mu mu- nko- nko mu myaka itatu tugera twakwiye igihugu cyose twasikanye uwo mugambi abakenyezi bashobora kwiyororera ifi ka- ba- ba- baka- bakayi- bakarya ifi yiyororeye na cyane cyane ko ifi ifite- ifite akamaro cyane ku mubiri w'umuntu nuko Mm, urakoze cyane reka twakire na thomas thomas amahoro neza alo thomas uratwumva
ndabumva uraho urakomeye
yego ndashima imana Mm, ni byiza cyane duga ku ijambo E- ah, ego je muri make si kuvuga ko nogomba gutera utwatsi abagore b'abarobyi Mhm.
ariko ndazi akazi k'abarobyi ni akazi gakaza impanuka cyane Mm, aho uhura ashobora kuza ingunza mu kiyaga ugahura ubwato buriritse aba- abagore bariko bagenda ijoro bariko baroba mu ijoro rero ariko ndibaza nti leta yoba iriko irabafasha ku buryo baronka ah, ibintu byo kubafasha ku buryo bagize nk'isanganya bashobora kuronka im- amakoti abakingira ku buryo bashobora koga bakavayo canke ni ibyo kugomba guharara gusa kugira yerekane ko bashoboye nta bufasha bukwiye buhari uko genda kunda kwibaza nti umukenyezi akazi kose aragashoboye mu gihe akiyumvamo akumva ko ashoboye kugakora ariko rero hariho ubuzi uhura bisaba ko habamwo i- ubufasha bwa leta canke bw'amashyirahamwe yabo y'abarobyi baka- bagategura ukuntu bakingirwa bakabaha n'amasiransi akwiye ico novuga ko neza muri leta bari bakwiye kuraba ko babyiga Aba- abagore ntibapfuye kubyirukamo ngo nuko ari umwuga muga ata bufasha buriho bukwiye bwo kubafasha ku buryo ba- bagize nk'ikibazo bashobora kwivakiwa baka- bakaba- bakabarokora Mm.
ama hari ikindi wari wibagije uwo mugenzange ati nk'umuntu yize ubuenjeniyeri ari umuntu w'umudamu atuhura abishika akabura akazi agahura kirahindura ibyo akora agiye kurondera ibindi yiga ngo akore rero ngo barakubwire ko ahanini abantu b'abagore barafise ikibazo kimwe urabona nk'umuntu w'umumama atunze af- agomba kubakisha inzu ntashobora kwizera umugore nka mugenzi we Mm.
umenga eh, akazi yogaha umuntu w'umugabo umenga niwe ashoboye bo nyine ubwabo hagati abagore bafise nk'amafaranga nubwo nti bakwiye kuza bararaba bajya abagore babo- ba- ba- bagenzi babo bakabatezanya imbere ku buryo bashobora kumuha akazi bakabona batujya mugore kanaka niwe yubakishije inzu ya kanaka bakabona ingene ibintu biriko biragenda ariko ugaduhura abagabo nabo baca bagaruka baga- nabo ni- babo- bamaze kubona yuko n'abagore ubwabo batizeranye nawe ntazogaruka ngo yizere umuntu w'umugore wamuha ngo akazi ngo mwubakishirize inzu uduhura yizerana n'abo bamenyeranye amenyera ati waramenyereye kubikora ugaduhura umugore nawe yokwiga ibyo kubaka ugahura ni wa wundi adotahira kuza kuba umuherezi wo guhereza abubaka ntibamwemerere y'uko yoja kuri pura ngo ashobore gufa- gu- gu- gucapa inzu ngo ayikore urumva ibyo novuga yuko ara- ahanini abantu nk'abanyagihugu cyangwa nk'abarundi ndetse n'abanyarwanda bari bakwiye ku- kwiyumvamo yuko umugore icyo ashoboye ate- bategerezwa kumurabira kuri tere akagikora icyiyumviro cyanjye ni ico Ah, thomas intererano ihambaye kandi nziza cyane rwose turagushimiye
sawa murakoze Mm. Eh, Bruce nk'uko nari ndabivuze Thomas yaratanze intererano nziza yerekeye abakenyezi gushigikirana hagati yabo akenshi usanga ah, mu kibano n'ahandi henshi mu gihugu abakenyezi ni nabo benshi Eh, rero eh, iyo bagiye mu byo gushigikirana usanga boshika kuri byinshi none muri iryo shyirahamwe ryanyu mwavuze ko mutanga inyi- ivyiyumviro n'ibindi ah, bimwe mu byo mubona muriko murakora bibafasha gukorana kwizerana gushigikirana byo bari nk'ibi
ubwo ko nabivuze gusa ibintu byinshi imigani myinshi turakoreshwa muri iri shyirahamwe ryacu rya yutubuyi bavuze mm, uretse uretse uyu mugambi turimo w'ibijyanye no kuroba turafise turafise umugambi wo kubyigana no kuguranana abo bakenyezi nyine bariko barakora kandi umuntu abiraba kuva aho batanguriye biraboneka biba- biraboneka ko bageze kure kuko ba- baje baje ari abantu ata- atakintu bifitanye ko ariko bamaze kwigishwa ibijyanye no kubyigana no kuguranana bagatangurira ku ku mafaranga makeya ashoboka bashobora kuronka ubu biraboneka ko bageze kure hari ibintu byinshi badafite ko kandi uretse uretse n'ibijyanye no kubyigana no kuguranana turi- hariho hari imigambi ibafasha kurima umuntu akabarembera imirima bakarima bakimbura hama bamaze kwimbura bi- bamaze kwimbura bakanagabura ibyo bimbuye mu bisanzwe umuntu arazi aho bageze abakenyezi bo muri yosibomu biragaragaza neza ko umukenyezi ashoboye benshi babuze ababashyigikira n'ababereka neza ko bashoboye Mm. Eh, nk'akarorero iyo uri kurakorana nabo abakenyezi muri yusibumu ubona uko gushigikirana no gukorana ari ukubera bari muri iryo shyirahamwe bari muri uwo mugambi canke n'ikintu basanzwe bafise cyo gufashanya uko kuntu uvuze ko eh, baragurananya Eh, ni ikintu bakora n'umutima mwiza ni ikintu bakora babona yuko bariko barateza imbere umwe muri umwe umwe muri bo ah, canke ni ikintu mutegezwa kubanza kubigisha kubumvisha ah, mubona bimeze gute aho muriko murakorana nabo
ubwo iyo dukiga mu bisanzwe bagitangura ntiba- ntibatahura neza ibyo barimo ariko byasabye ko dufata igihe kitari gito cyo kubasigurira ibyo bihugiyemo ibyo ari byo hanyuma ikigaragara cyane ni uko ishyirahamwe rirafise akamaro cyane gusumba gusumba umuntu kwi- kuba nyamwigendako kandi wumvirije wumvirije igihe muganira nabo urumva yuko ba- ubu bariko baratahura ibyo barimo kandi iyo uvuga gushyigikirana urumva urumva ko bariko barabitahura ubwa mbere ntibaritahura bataraza muri sidemu bataraza mu ishyirahamwe ibijyanye no gushyigikirana n'u- n'umutima wo gufashanya ntibabitahura ubwo ubu- ubu biragaragara ko bariko barabitahura Mm, murakoze cyane rwose reka twakire ku murongo wa telefone cedric cedric amahoro neza mahoro neza mwiriwe cyane munyamakuru mwaramutse aka- ukabisa ah, aho ku ijwi rya amerika yego kabisa turashima nawe yego natwe turahendahenda Mm, Eh, tugakurikiza.
ndaramutse n'umutumire Mhm.
yego hama eh, je nagomba kumubaza ku tubazo eh, tubiri nagomba kumubaza nti ko ko numvise ko bakorana ah, bakorana n'abapa- n'abapasoni canke ah, abana rugo nagomba kumubaza nti bafite bafitanye imigenderanire imeze gute n'abagabo babo bapasoni bakorana kuko oh, umwuga wo kuroba mpengo niyenze cyane cyane bawukora cyane mw'ijoro ego nagomba kumenya rero ko hari umushinga ntashobora kuvuga ati jewe umu- umu- umunarugo wanjye nshobora kumukundira ko ah, i- agenda gu- gukora ijoro asize mu rugo Eh, na burya eh, mu kirundi tuba tuzi yuko eh, umuntu arugo aba ari we agejwe byose byose byo mu rugo rero nkavuga nti none boba bakorana gute n'abashingantahe babo ba- b'abo bantu mu Ba- ba- ba- bisanzwe ba- i- iri shyirahamwe ryafashe intumbero yo kwigisha abakenyezi korora amafi eh, si Mm.
ukubafasha ku- kuja kuroba Ah, ni- Mm.
nico gituma numva turiko turaraba i- ikindi kintu bokoze mu gihe batemererwa gukora uwo mwuga wo kuroba Eh, nibaza ko ikibazo Mm.
co mugora Yego.
kwishura gatonya ariko bobo barabafasha kwiga korora amafi bikorwa bikorwa ku murango ntibikorwa mw'ijoro okay aho ndatahuye aho ndatahuye cyane hama rero ikigira kabiri nagomba ndabatera intege kuko eh, buriya nta kintu na kimwe burya abantu no- twese eh, turashoboye n'abagore barashoboye cyane gusa nuko ariho ino mico usanga ah, nk'iwacu ah, mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hari ibintu umugore kuva kera je nakoze naruka bavuga yuko ngo hari ibintu ngo umu- umugore ngo atarekuriwe gukora ngo ari iby'abagabo biba je nabona na- ni- na- na- navuga nti eh, amase ya kera nagiho mu rutaro no guhindura intumbero eh, burya icyo umugabo ashoboye n'u- n'u- n'u- n'umugore aragishoboye ego cyari cyari utwo nagomba kuvuga murakoze turagushimiye cedric reka Murakoze twakire eh, ndikumana ndikumana uri aho
yego yego murakomeza ku ijwi rya amerika yego uduhamagaye irihe ndikumana
ndabahamagaye ni mu gihugu cya tanzania ahantu bita imwanza mu kiyaga cy'ubuye cya pitoriya
urakoze cyane kuduhamagara nubwo telefone numva nizere ko telefone iza kugukundira Eh, ndabumva neza cyane ndabumva ngaho ku ijwi rya amerika Eh, iduga ku ijambo telefone itangiye gushiramo ndabahamagaye ndi mwanza mu gihugu cya tanzania ehe eh
Eh, iduga ku ijambo numva telefone itara- itaracika ikiganiro kuri cyagiye kiratangura kigenda Eh, nkaba nipfuje guterera nongera nshyiramo intege abapfasoni bagombye kujya mu ishyirahamwe nk'iryo ryerekeye korora amafi Eh, ko haho haruriye nk'aho ino merereye abakenyezi barafata ubwato mu gihe cyo ku murango bakaroba amafi kuva mu gatondo ibyo bikatuma baronka uburyo cyane cyane bubabeshaho Eh, nongeye nkaraba mu gihugu cy'u Burundi bibabera byiza abategereza uko barashoboye nk'igihe bashobora korora amavi bakimba bijya binogo aho uburyo cyangwa igihe ryarategeye kugira ngo ritangure umugambi nk'uyo umugambi ni mwiza cyane
ati aho rero ruherereye abagabo ntibabakumira canke babibona ari bisanzwe kubona borora amafi Ah, ba- baroba
aho ino turi ibyo abakenyezi barashoboye cyane abakenyezi bara- bariruka abagabo bakiruka kugira ngo barabe iterambere ry'urugo ukuntu iryo genda rira- riratera riduga ukuntu bashobora kurera kurera abana ukuntu bashobora kugira iterambere ry'umuryango kuko abana cyane cyane kuva nk'aba- nk'abigeme kuva mu myaka nka cumi n'itanu baratangura kuza baragenda mu gi- mu- mu burovyi bakoresha bijya bita insega nka bijya twita mu burundi amakira kugira baze barakwega zirya samaki nini nini barashoboye bararoba ibyo ni ibintu bisanzwe ino mu gihugu cya tanzania no mu burundi nyene bubikora nk'uko ino barafise korora amafi akimba bijya binogo ibinogo byo korora amafi barafise kugenda kuroba ibintu bakoresha amakira byo kwega amasamaki manini manini ku murango ibyo nibaza aho coba iyo inyungu niniya ku bakenyezi no ku gihugu n'imiryango Mm.
urakoze cyane gutanga intererano yawe y'ukuntu ibintu byifashe muri tanzania Ah, urakoze cyane kugira ngo uh, baba- abatasanzwe bamenyereye kumbure umwuga wo kuroba birumvikana bose ngaho.
birumvikana ko no ku munsi ku murango bishobora gukorwa kandi abafise amakenga y'uko mw'ijoro bitokundira umukenyezi afise ubwo bure- ubwo burenganzira cyangwa ubwo bushobozi bwo kubikora ku mutaga kandi turumva ko babikora bakiri bato imyaka cumi n'itanu bakaja mu ruzi bakaroba urakoze cyane ndi ku mana Eh, tubandanye twakire anastase amahoro neza anastase amahoro amahoro uraho urakomeye ahantu hameze neza bya hatari Mm, duhamagaye uri hehe
ahantu bita mu karere ka huye harerwa mu rwanda Mhm, ndiga ku ijambo
Oh, ikintu navuga ku ngingo rero mwaduteguriye Mm,
egewe mbona oh, oh, ikintu kijyanye n'uburobyi ku- ku badamu mm, mbona niba umuntu ashoboye afite imbaraga yumva ko akazi yagakora neza ntacyo bitwaye kandi akabona yakabonamo inyungu niba mbona ntayo kabisa ugakora afite umwanya abona nta kintu ari kwica mu rugo cyangwa nta kandi kazi ari kubangamira iyo numva kabisa ugakora nta kibazo pe bajye babareka nabo bikorera nta nta riri nta mu- nta nta- nta waremewe kuvanga azakora iki n'undi akora iki ngiki mbona buri muntu wese ashoboye kandi na- ni nacyo gihe tugezemo Mm. urakoze cyane rwose ku ntererano anasitaze Urakoze cyane.
tugaruke kuri s- ku murongo wa telefone n'umutumire wacu Eh, bruce ku byo banywanyi cedric ndikumana cyangwa anasitaze ashikirije hari icyo wakongera ko nawe ahanini bateye intege icyo gikorwa muri mwo abandi nabo baravuga yuko umukenyezi ashoboye no ku- no kuroba bashobora kubikora babyemerewe Eh, wowe bivuga ku iki
ibyo barakoze cyane aba- aba- abatanga intererano yabo ariko gatoya ngomba kugaruka ku ku kibazo uyu federic yabagize avuga ati mbega bafitanye dufitanye imigendere myiza yaho na- n'abashinzwe b'aba bantu dukorana sinzi sinzi ko yumvise neza umugambi wacu aho uhagaze mu bisanzwe uyu mugambi ni umugambi witwa turashoboye ni umugambi wegeranije aba bakobwa bari mu byo kudandaza imibiri bashika ijana na mirongo itatu ni ukuvuga rero ko benshi muri bo ni ukuvuga nta nta nta bagabo bafise bakora igikorwa cyo kudandaza imibiri twashatse yuko ba- bajya muri iki gikorwa bakiga korora amafi hama baba bamaze kwiga korora amafi bikabi- bi- bikabazanira uburyo twa- twari imisanzu turagomba kuraba cyane ingene boga muri ibyo bikorwa ibyo bikorwa bidahita byo kudandaza imibiri tukabereka ko bashoboye kwirongeramo nyir'ibyo mu maboko yabo kandi tubiraba nubwo hataragira ko twimbura tubiraba bivaye n'inyigisho tumaze kubaha n'igihe tumaze kuganira turabona ko ari twiko kirahinduka kandi twizera yuko imbere ari heza bijya bishiriza guhinduka tunatera tunatera akamo umuntu wese yumva hari icyo yaterera muri iki gikorwa cyo kwereka aba- abakenyezi ko bashoboye mu- na cyane cyane mu bijyanye no- n'ubworozi bw'amafi tubaha ikaze karibu bagire icyo baterereye nabo Mm. urakoze cyane ego urakoze cyane Eh, numvise ko mubaha inyigisho zi- zitari nke mura- muratanga ubwo buryo bwo kubafasha kwiteza imbere mu kubigisha uburyo bashobora eh, ku- kwiyung- mm, gu- eh, bashobora ku- kugurananya ah, kwiteza imbere muri ubwo buryo haba muri izo nkoko bariko bara- bara- barorora ayo mafi ah, ni ibintu byo gushigikira kandi byiza Um, none muri iki gihe ah, ndabwiwe ku murongo wa telefone hariho uwundi eh, s- ba- abanywanyi b'ijwi ry'amerika barindiye gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro katubaha akaryo nabo nyene eh, twakire cynthia uraho neza cynthia
murakomeye namwe yego turashima Eh, Mm.
intererano mu kiganiro ego ni intererano nongera um, nshigikira uyu mutumire umutumire bruce Uh, nagomba guterera mvuga nti kera aba- aba- abakenyezi ntibashobora kubaka kubera yuko bari bafise abash- kubaka inzu ariko no munsi barubaka inzu Uh, kera abakenyezi ari ibintu byinshi ba- bibaza yuko badashobora kandi babwirwa ko badashobora gushika aho babona ko ubu uye ingufu zabo zicaye kandi uh, hari ibyo boshobora rero nu- nshigikira uyu uyu mu- mu- uhejeje guterefona wo mu rwanda ni ukuri mu gihe umukenyezi yumva ko hari icyo ashaka kandi ashoboye ni byiza yuko yumva ko ibyavuzwe kera eh, ata- bitomubera intambane agatangura icyo akora akaraba ko atacocomumarira kandi atacocomumarira abandi ikikira kuba ari umuga- umu- umu- umu- akikira kuba ari umugambi cyangwa igikorwa cyiza kitonona kitamwononera kandi kitononera umuryango cyangwa ngo cononere abamukikuje rero eh, ndashimiye cyane na kuko jendi umukenyezi ndashimiye cyane n'uyu murundi wacu ari muri tanzania yaturiye akara akatubwira n'ingene bimeze eh, mu gihugu cya tanzania nibaza yuko uwo mutumire yabyumvise Eh, bashobora no kurondera ingene ah, borondera n'ingene abo bakenyezi umwe canke babiri bogenda kwiga ba- bakisununura mu bwenge no ngaho mu- mu- mu gihugu ce- kibanyi ca tanzania intererano yanje yariyo Eh, cynthia tugigufize ku murongo ari imi- imigenzo myinshi imico myinshi gushika n'ubu hariho kumbure n'abagabo n'abagore bagishigikira yuko idakwiye koko gukorwa n'abakenyezi cyangwa abigeme kuri wewe mm, iyo migenzo ni kuki ba- bayigumya yuko tuvuge nk'uko wavuze ukubaka inzu bikwiye kuguma mu bagabo hariyo abakishigikiye cyane yuko badashaka kubona umukenyezi yaduga hejuru y'inzu a- agatarika akagira gute akagatera imisumari Eh, kuri bo wo- wobabwira iki cyangwa wobumvisha gute ko ah, ah, ataco bitwaye ku mukenyezi abikora
murakoze cyane jewe nibaza no no icambere nobabwira kumbure abakera biyumvira ibi- uko oye kubera bari bafise impuwe nyinshi ku bagore niko jewe nibaza ko bohava bavunika bohava batemba bohava baduga bambaye impuzu ida- itabakingira bagahava bahena mugabo eh, ubu unye nibaza yuko imiryango myinshi turayibona igenda gukora kubaka amazu arambara ikabutura munsi y'ijipo ku batemerewe kwambara kwambara amapantaro ku bemerewe kwambara amapantaro hoho n'ibisanzwe yambara ipantaro akaduga afise inguvu nk'uwundi nk'umushinganahe afise amaso yo kuraba aho afata n'aho nyora nk'umushinganahe hama agakora neza akaba umuwede hama agataha agahem- agahembwa agataha akagaburira abana ubunye ubuzi ni bukeyi hama turetse ko ubuzi ari bukeyi um, umwe wese yiruka arondera ico yoshobora kugira ngo ashobore gusahiriza umuryango sinibaza rero ko vyoba vyiza yuko yicara ngo abana bicwe n'inzara ngo nuko ngo ngo ngo ngo ngo umwuga kanaka ngo ngo atari mwiza kira noneho nta nta naho vyanditse Ubu- n'igihugu nta nta nta ma- nta nta mategeko hari yavyo avuga ngo kirazira kugira iki turetse n'ivyo no mu ijambo ry'imana ntaho biri kubemera imana nubaza yuko hari ibijanye n'imigenzo nyene mugabo byari bifitiye byari bifise impamvu yo gukingira U- ubwiwanje nibaza ko byari bifise impamvu yo gukingira abakenyezi kugira ngo ntibavunike kandi aho hambere hahise hariho ibintu byinshi byo gukora ubundi ntibwari bufise abantu benshi gutya ayi none twicare abana bapfe n'inzara canke tugende gukora hama nimba um, bisaba inguvu umuntu azirondere hama nimba bisaba uh, gu- gu- gu- gu- kwambara impuzu zi- zijanye n'ako kazi umuntu azambaye hama abantu babeho urakoze cyane rwose cynthia urakoze cyane Mm.
rwose tuko turaja ku musozi w'ikiganiro kaduhe ijambo rya nyuma ah, kumbura ikibazo cya nyuma jean marie ku murongo jean marie turacari kumwe
yego cyane ndabumva mwiriwe neza ku ijwi rya amerika mwiriwe mwiriwe mu masegonda make cyane uduge ku ijambo
mbo jike nagira ntange ko nk'intererano ni ukuvuga ko kubera ko ubu ubuzima buragoye cyane umuntu wese ikintu abona gi- gishoboka ashobora kugikora ko nawe nyirabona hari n'abakora mekanise kandi uzi kwiruhisha kandi ivuna ubona ko baba barabyumviriye uko kurema bokora bakagerageza kurondera kuko ubuzima utarondereye hose ntihatahanye aho rero ni ukuvuga ko bovyitwararika bakagira umwete gusa hogenda baba bishoboye kuko akazi ko kuroba n'akazi kavuna cyane gasaba ingufu nako nyine burya n'akazi karuhisha hama bogenda hogenda baba bishoboye kumbure bakabona na nyine ko bashoboye murakoze urakoze cyane nk'abatabishoboye bashobora gukora ukorora amafi nk'uko umutumire wacu bruce narcisse naze ariko arabidusigurira akajambo ka nyuma dusozera umutumire wacu ni bruce nk'uko ndabivuze narcisse naze ajejwe umugambi wo korora amafi eh, mu karere ka buterere mu gisagara ca bujumbura ku nkengero z'igisagara ca bujumbura mu mugambi wagutse witwa turashoboye Eh, Bruce dusozera akajambo ka nyuma impanuro canke kumbure na nimero zawe aho aba- abashaka ku- ku- kwifatanya namwe bo gushikira eh, ni kuzihe nimero
ubwo murashimira mbere ntabwo kubashimira mwakoze cyane ijwi rya amerika kudutumira ngomba gushimira n'abantu bose bafasha umwanya wo kudutelefona badutera intege bagomba badushyigikira muri ubu rugamba rwo kwereka umukenyezi uko ashoboye ariko ari kubashimira ikindi nacyo kari gutera akamo kwiyongera akamo umuntu wese yumva ashobora guterera muri iki gikorwa kijyanye no kwereka abakenyezi ko bashoboye mu na cyane cyane muri ibi turimo nk'ubworozi bw'amafi ngomba kumutera ikamo nda- ndamuha ikadi nimba afite uterera kadi Eh, nimero zanyu?
abaterereye impanuro twabyumvise ahanini niyo novuga ko ari kubashimira cyane mwakoze nimero zanyu ni zingahe
ego mwambabarira nimero ni ni mirongo irindwi n'icyenda ama- amajana abiri na mirongo ine na gatanu n'amajana atatu na mirongo ine na kane nsubiramwo
amajana mirongo irindwi n'icyenda amajana abiri na mirongo ine na gatanu n'amajana atatu na mirongo ine na kane murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika hano ni naho duheraje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndashimiye fatuma kalalari masi yadufashije kwegeranya ikiganiro na nelson yafashije mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio indwi i washington dc ndabashimiye
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu